Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu bari muri Uganda mu karere ka Gisoro namwe muratwumva atankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora kaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa nanje Fide niyo ngabo Uburundi uyu munsi kuwa gatanu bwibutsa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara ya kanseri uhimbazwa ku isi yose ku igenekerezo rya kane ukwezi kwa kabiri
twobamenyesha yuko hariho byinshi biriko birakogwa haba mu rwego rw'ubushingani no ku rwego rw'igihugu mbere no kubadufasha kugira ngo turandurane n'imizi canke dufashe abagwayi bihebure bafise iyo ngwara ya kanseri canke abazoyigwara uyu ni mu- murantunga uyu ni muganga Jean de Dieu Habyarimana arongoye igisata kijejwe kwitaho indwara ya kanseri mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu leta y'u Burundi isaba igihugu cy'u Bufaransa kudasubira gufasha ibinyamakuru birwanya ubutegetsi byaba ibiri mu gihugu canke hanze y'u Burundi leta iyobowe n'igisirikare muri Mali imaze gusaba ubufaransa kwihutisha igikorwa cyo gukura ingabo zabwo muri ico gihugu idonido kuri aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya ikaze rero mu biganiro byacu idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino leta iyobowe n'igisirikare iki- ya mari imaze gusaba ubufaransa kwihutisha igikorwa cyo gukura ingabo zabwo muri ico gihugu ibindi na edi wema
Ibi bikubiye mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa guverinoma ryibaza impamvu Ubufaransa buvuga ko igikorwa cyo gucyura ingabo kizafata amezi. Avugira kuri televiziyo y'igihugu, uwo muvugizi yemeje ko imyaka icyenda izo ngabo zimaze mu gihugu cyabo nta nyungu babikuyemo. Muri iki cyumweru nibwo Ubufaransa bwatangaje ko bugiye gukura ingabo zabwo zose muri Mali. Icyo gihugu cyari cyarohereje abasirikare muri Mali guhangana n'intagondwa za Kiyisilamu.
urakoze edi kuri iyo nkuru ishyirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza ko ritewe impungenge n'ikibazo c'ibura ry'ibiribwa mu karere ka sahel mu burengero bwa afurika ibindi kuri iyi nkuru na edi gwema Ishami ry'uwo muryango ryita ku biribwa PAM rivuga ko abantu barenga miliyoni icumi bugarijwe n'ikibazo cy'inzara n'ibura ry'ibiribwa. PAM ivuga ko umubare w'abantu bashonje umaze kwikuba inshuro icumi mu myaka itatu ishize. Uwo muryango uvuga ko muri izo miliyoni icumi abagera kuri miliyoni imwe bakeneye imfashanyo y'ibiribwa byihutirwa. PAM ivuga ko ibihugu byugarijwe birimo Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania na Nigeria. umuvugizi wa PAM Thompson Phiri avuga ko icyo kibazo kibakomereye cyane agaragaza ko bakeneye nibura miliyoni magana ane na mirongo irindwi z'amadolari mu gihe cy'amezi atandatu ari imbere kugira ngo bashobore gufasha abaturage bari mu kaga ko kwicwa n'inzara uwo muvugizi Phiri yumvikanisha ko umuvuduko w'icyo kibazo wiyongereye kubera ibibazo bitandukanye ibyo bihugu bihura nabyo birimo intambara icyorezo cya covid cumi n'icyenda imihindagurikire y'ibihe n'ibiciro by'ibiribwa byiyongereye cyane tugushimire edi gwema umuyobozi w'umugwi w'abagwanira kwikukira kw'igihugu ca Ukraine mu buseruko bw'igihugu yatangaje ko batanguye guhungisha abanyagihugu bo muri ako gace babajana mu burusiya dusubire kandi twumvirize edi gwema byavuzwe na Denis Pushilini uyobora umutwe wa DPR uharanira ubwigenge bw'agace ka Donetski kari mu burasirazuba bwa Ukraine hafi n'umupaka w'Uburusiya. Uwo muyobozi yavuze ko babikoze mu rwego rwo kuramira abaturage mu gihe intambara yaba itangiye hagati y'Uburusiya na Ukraine. Mu butumwa bwa video yavuze ko guhera kuri uyu wa gatanu batangiye kohereza abaturage babo mu Burusiya. ashinja Ukraine kuba yitegura kugaba ibitero mu duce dufitanye umubano mwiza n'ubutegetsi bwa Moscow. Pushilin avuga ko icyo gikorwa cyahereye ku bagore, abana n'abandi bari mu zabukuru. Avuga ko Uburusiya n'akarere ka Rostov bahana imbibi bemeye kwakira abo baturage bahungishwa. Ibi abivuze mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kuvuga ko Uburusiya buri mu myiteguro ya nyuma yo kugaba ibitero kuri Ukraine.
arakoze mugenzi wacu kuri ayo makuru yaduteguriye aya n'ayandi agezweho hirya no hino ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wewe we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderese za youtube yacu ig na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya turaja mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere eh, k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi leta ya Burundi saba igihugu cy'u Bufaransa kudasubira gufasha ibinyamakuru bigwanya ubutegetsi byaba ibiri mu gihugu canke hanze y'u Burundi umushikiranganje jejejwe igisata cyo kumenyesha amakuru mu Burundi yabitangaje kuri wa gatanu igihe ariko aratanguza umugambi ufashwe mu mugongo ngo n'igihugu cy'u Bufaransa ukunagura ico gisata cyo kumenyesha amakuru umenyesha amakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yadukurikiraniye hafi iyi dossier igihugu cy'ubufaransa cifuza ko igisata c'amaradiyo n'ibinyamakuru gisubira kunaguka kikizegwa n'abanyagihugu nk'uko uwuserukira ico gihugu mu burundi yabishikirije ambasaderi jeremy blin yatangaje ko igihugu ciwe cahaye uburundi uburyo bungana n'imiliyaridi zibiri z'amarundi kugira ngo igisata co kumenyesha amakuru gitezwe imbere mu mugambi witwa paprom projet d'appui à la professionnalisation des médias mu gifaransa aha umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru Leokadinda Cayisaba yashimye iyo mfashanyo yibukije ko hari ibinyamakuru n'amaradiyo bimwe bimwe vyataye umurongo Les crises politiques qu'a connu notre pays il y a quelques années ont eu un impact sur les ati imbyano zahiye mu gihugu zaratumye icuka kiba kibi hagati ya leta n'abamenyeshamakuru bamwe mu bamenyesha amakuru bari bagiye akarangamutima kabo bigira mu bya politike baba abavugizi babashaka gusambura igihugu cane cane abatavuga rumwe na leta nawe reka kuvuga ko yaba leta canke abanyagihugu bari basigaye baraba ribi ayo maradiyo n'abayakoramo twifuza ko ako kabi katosubira kugaruka kandi ko atawusubira kubafata mu mugongo canke kubaha uburyo ubu turashima ko icuka hagati ya leta n'ibimenyesha amakuru casubiye kuba ciza uyu mugambi uzodufashe bibandanye muri iyo nzira nziza bamwe muri abo bamenyesha amakuru umushikiranganji yavuze n'abahunze igihugu ubu barenga ijana aba ndetse barashinze amaradiyo avugira canke yandikira inkuru hanze ayo aratungwa agatoke n'ubutegetsi kwa ijambo abatavuga rumwe na leta umushikiranganji yifuza ko igihugu c'ubufaransa n'ibindi bitofata mu mugongo ayo maradiyo ahubwo ko ivyo bihugu vya buraya vyofasha ubushikiranganje arongoye kunagura ubushobozi bw'amaradiyo n'ibinyamakuru bikorera mu gihugu yizera ko ico gikorwa ubufaransa bwatanguje mu burundi kizogirira akamaro kanini amaradiyo n'ibinyamakuru Aujourd'hui, le visage médiatique burundais ne cesse de s'élargir
ati muri iki gihe isura y'amaradiyo n'ibinyamakuru iguma ihinduka isa neza uko iminsi yera kuko haguma havuka n'amaradiyo yegereye abanyagihugu akorera ku buhinga bw'ingurukanabumenyi n'ibindi ayo maradiyo nta buryo afise bigatuma akoresha abimenyereza badahembwa ngo batange amakuru afise akanovera twizeye ko umugambi uzofasha cyane mu kubakaririza ubwenge no kubongerera ubumenyi turasaba n'uko hotangwa n'ibikoresho bigezweho mu kunganira ikigega leta yashizeho kidahagije cyo gufasha amaradiyo n'ibimenyesha amakuru uwuserukira ubufaransa mu burundi jeremy blin nawe yavuze ko igihugu ciwe kidashobora gushigikira amaradiyo n'ibinyamakuru bisambura canke bicanishamwo arico gituma bifuza kwigisha no gukaririza ubwenge abamenyesha amakuru kuva no muri za kaminuza ziramura abakora uwo mwuga Il y aura trois grandes composantes. La première qui sera une composante d'appui aux universités pour renforcer ati tuzoshigikira ibisata bitatu harimo gufasha amakaminuza aramura abamenyesha amakuru mu nyigisho n'ubushakashatsi tuzokaririza ubwenge abamenyesha amakuru tubabe hafi kugira ngo umugera wo gucanishamwo no gusambura uranduranwe n'imizi ikindi uyu mugambi uzoshira imbere ni ukunagura imigenderanire hagati ya leta n'abamenyesha amakuru ntibasubire kurabana nk'abansi ahubwo babe abafatanya ibikorwa aha rero tuzoba turi kumwe n'abavugizi b'inzego za leta zitandukanye avec les porte-paroles des différentes institutions publiques.
igihugu cy'ubufaransa kibukije ko kuva kera camye gishigikira utwigoro two guteza imbere abamenyeshamakuru n'umwuga wabo ubuserukira ico gihugu yavuze nk'itunganywa ry'urunani rw'amaradiyo sinergie de media mu bihe vy'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ayo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'inyuma yaho gato Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika tugushimira Pierre Claver kuri iyo nkuru mu Burundi ubuyobozi bw'umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya indwara ngendanwa ariko zitandukira butangaza ko indwara ya kanseri iriko irafata intera ikomeye cyane ibitigiri bitangwa n'ubwo buyobozi bugaragaza ko abantu bashika ku bihumbi ndwi aribo batogwa iyo ndwara uko umwaka utashe inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana kuri uno wa gatanu niho hahimbazwa mu Burundi umunsi wahariye kurwanya iyo ndwara usanzwe uhimbazwa buri mwaka ku isi yose igenekerezo ya kane ukwezi kwa kabiri kabaye akaryo ko gusigurira abarundi no kubahimiriza ku bijanye n'iyo ndwara iyongera buri mwaka muganga Jean Dodieu Havyarimana arongoye uwo mugambi w'igihugu aratubwira ko iyo ndwara yifashe mu Burundi n'ikiriko kirakogwa kansere mu Burundi ni bimwe dukarasa muri bimwe bita ngo indwara zibangamiye by'ukuri abene gihugu uravye abantu barenga ibihumbi indwi batubwiye yuko eh, bama batogwa buri mwaka yuko bagwaye makansere muri abo o, mwabonye amakansere akunda kuza cyane bivanye n'igitsina cy'umuntu ku badame mwabonye ko amakansere y'ibere cyangwa amakansere y'ugwinjiro bw'igitereko ari yagwiriye cyane ku bagabo mwabonye amakansere ajyanye na prostate cyangwa amakansere yo mu mahaha ko agwiriye cyane ibiharuro e, tunavuga ngo ni bito cyangwa ni binini ariko gusa biraboneka yuko bitera biduga uravye n'imyaka yari nyuma kumbure ko bivanye n'uko tutari bwagira ibiharuro ngo tumenye ivyo biharura nico gituma tubona umenga biduteye ubwoba umupfasoni arongoye ishirahamwe ry'abagendana iyo ngwara amenyesha ko bahura n'ibibazo byinshi na cane cane ko hari abamenye iyo ndwara ya kanseri bamaze gusinzikara kubera abaganga bamenyera iyo ndwara bari ku rushi gushikiza isaha tuvuze ku byo tumaze kubona ni abaganga bake bihutira kurondera indwara ya kanseri y'umuntu abiyituye rero baca batangura kurondeza mu ndwara bamenyereye kugira bashobore kumuvura mugabo umurwayi kenshi arivuza imiti bamuhaye akagerageza kugira arabe ko yokira bikanka ugasanga rero byafashe umwaka imyaka ibiri ndetse inarenga ukajya usanga rero agiye kubona cyangwa bagiye kwikeka ko ari kanseri ibyo yaramaze kugera kure muganga mikaza shani ajejwe ikigo kimwe rudende gipima iyo ndwara mu burundi bujapat abona ko abipimisha baguma biyongera bikazofasha mu kumenya uko amagara y'abantu yifashe kugira bashobore kuvugwa arahimiriza abantu kubandanya bipimisha ngo kuko iyo ndwara yibonetse hakiri kare ivugwa igakira tubona yuko abantu batanguye kumenya yuko izo ndwara zihari bakaba batanguye no gutangura kuzipimisha ni intambuko nziza kuko turavye kuva aho dutanguye gukora twatanguye gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ico gihe abagwayi twashoboye guronka baza kwipimisha iyo ndwara bageze ku gitigi c'amajana ibiri na mirongo itandatu aho n'abakoresheje amaegzama isologique turabona yuko no guhera ino mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu kwezi kumwe n'igice bamaze kuronka abarenga amajana abiri barenga icyo twabwira kindi ni uko muri abo twapimye harimo abagera ku bice cumi na bitanu ku ijana bafise indwara ya kanseri muganga habyarimana amenyesha ko naho bagifise ibibazo bimwe bimwe bijanye n'ubuhinga ko ibiriko birakogwa ari byinshi kugira abagwayi bitabweho turacafise ubukene bw'ibijanye n'abavuzi babinonose muri ivyo bijanye no kurwanya indwara ya kanseri haba mu gukinga canke mu gusuzuma canke mu kuvura uh, ariko twobamenyesha yuko hariho vyinshi biriko birakogwa haba mu rwego rw'ubushingani no ku rwego rw'igihugu mbere no kubadufasha kugira ngo turandurane n'imizi canke dufashe abagwayi bihebure bafise iyo ndwara ya kanseri canke abazoyirwara aha rero novuga nk'umugambi aho turiko turiyumvira gushiraho ikigo c'igihugu kijejwe kuvura indwara ya kanseri centre national de reference en cancerologie igihe hahimbazwa uwo munsi igenekezo rya kane ukwezi kwa kabiri muganga macidiso moweti arongoye akarere ka afurika mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi oms yamenyesheje ko muri afurika abandura iyo ndwara ku mwaka bangana umuriyoni n'ibihumbi ijana abapfa ku mwaka bahitanywe n'iyo ndwara nabo bakaba bashika ibihumbi majana indwi mu gihe iyo ndwara ihitana abantu miliyoni umunani n'ibihumbi majana abiri ku isi yose ku mwaka nk'uko bishikirizwa na OMS Desire Atungimana Kigali ijwi ry'Amerika tugushimire Desire kuri iyo nkuru Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaho impunzi HCR muri Zambia riherutse kwandikira umuyobozi mukuru w'ibiro bijejwe abinjira n'abasohoka muri ico gihugu rimumenyesha ko HCR itewe impungenge n'ihohoterwa abakozi b'ubwo rwego bakorera impunzi z'abanyarwanda muri ico gihugu. HCR yasavye Zambia gukora itohoza kuri ico kibazo no kubahiriza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Amavuko y'ico kibazo ukuri kwibiba ku banyarwanda bahungiye muri Zambia nico inzego zitandukanye zibikorako nico umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Geoffrey Mutagoma aganira na Emile Ndamukunda umwe mu banyarwanda bahungiye muri Zambia na Claude Gatebuke aharanira uburenganzira bwa muntu ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda ubundi cyatangiye cyangwa cyakomeye guhera muri bibiri na cumi na gatatu ubwo leta y'u rwanda ifatanyije natwe byashyizeho gahunda yo gukuraho ubuhungiro ku banyarwanda icyo gihe kugira ngo abantu bose bazi icyitwa association close ikintu rero cyo gukuraho ubuhunzi ku banyarwanda kimaze kuba icyo ariko ntabwo cyabaye muri zambia gusa cyabaye hose hari impunzi z'abanyarwanda barebwa nyine nuko yego komeza ubwo rero nubwo cyagenze gutyo ubundi hagomba gukurikiraho nibuze inzira eshatu hari inzira eshatu zagomba gukurikizwa urwa mbere ni uko mu gihe impunzi zikuriyeho ibyangombwa ziba zishobora gutaha mu gihugu cyazo ku bushake ibyo rero ntabwo byabaye kuko impunzi zakomeje kugaragaza ko icyo zahunze cyangwa se zitiyumva ko umutekano wazo wari zitizeye umutekano ku buryo zataha ni ukuvuga ngo icyo gutaha ku bushake ntabwo cyabaye hashobora gukurikiraho ko mu gihe impunzi zidatashye igihugu zirimo zambia ishobora kuziha ibyangombwa zigatura zigatura zifite ibyangombwa ibyo nabyo kuva muri bibiri na cumi na gatatu kugeza ubu ubona nta murongo wabyo ugaragara nubwo zambia itirukana impunzi ariko nta byangombwa zigira naho hava n'icyo kibazo cyo kuba inzego za zambia zihora zibirukanye inyuma ni uko ni abantu babaho batagira ibyangombwa kuko ntibatuze ngo bahabwe ibyangombwa ni abantu batagira igihugu ubona nta mategeko yo kubarengera ahari icya gatatu mu gihe zambia ibonye ko batuze itabishoboye byashoboraga ko babashakira ibindi bihugu bishobora kubakira ibyo nabyo bikaba bitarakozwe ayo makosa rero niyo ashamikiyeho ibindi bibazo byose bigenda bivuka kuko impunzi zagiraga ibyangombwa biziranga ubu nta byangombwa bigira ziba mu makambi aho ubufasha bwa hseri ubufasha bwa leta bwahagaze kandi izo mpunzi zigomba kubaho wakwibaza ngo mu gihe nta muntu ugufasha uzabaho gute aho rero niho havamo ko zigomba kuva mu makambi zikajya gushakisha imibereho zigakubitana na za nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu babisaba ibyangombwa bagasanga ntabyo zifite ibibazo rero byose bishamikiye kuri uwo mwanzuro navuga ko wahubukiyeho cyangwa se ko wabaye umwanzuro utagiriweho cyangwa ko wari umwanzuro wabayemo akagambane ariko hatitawe ku bintu z'impunzi
reka mukanya wenda turagaruka kuri icyo cy'uko bigenda n'ibibazo by'umwihariko birimo kuba ariko reka turebe kuri icyo cya sezeshoni clause cyangwa se cyo gukuraho ubuhunzi umwanzuro urafashwe hsr irawufashe biremejwe ariko mu by'ukuri impunzi zimwe ziravuze ziti ntabwo twebwe twumva twataha tuzaguma ahangaha zambia ntabwo yabirukanye hsr turimo tuvuga niyo yanditse uru rwandiko bigaragara ko irimo mu by'ukuri gusa n'ishaka kurwana ku bafite icyo kibazo ku mpunzi zitifuje gutaha hsr yazivuze biki by'umwihariko aho muri zambia zifata nk'impunzi cyangwa byaciye aho ngaho bijya mu rungabangabo nta kigenda aha nta sitati zigira ni ukuvuga ngo zitwa ngo izahoze ari impunzi ariko si ubu ni iki ubajije nawe izere ngo uko zahoze ari impunzi ubu ni iki kugira ngo nta gisubizo yashobora kumuha kuko umuntu nk'uko mwabisomaga no mu itangazo hcr ubwayo ubundi hariyo amakosa niyo yashyiraho kuko yakuyeho ubuhunzi nta kindi kintu yateganyije ntabwo nzi inzira byaciyemo twese tuba tubivuga ngo kuko leta y'u rwanda niyo yasabye icyo kintu ariko bigaragara neza ko uburyo cyakozwe cyahoyoye uburenganzira umuntu agira uburenganzira bwinshi umuntu aba akeneye kubaho aba akeneye gukora aba akeneye kwiga igihe afite abana bakiga aba akeneye kwivuza aba akeneye no gutembera ukaba wava mu gihugu ukajya mu kindi ibyo bintu byose kugira ngo bigerweho ni uko uba ufite ibyangombwa kimwe mu bibazo biremereye impunzi z'abanyarwanda cyangwa se zahoze ari impunzi z'abanyarwanda ni ukubaho nta byangombwa icyo bita nta dokima n'imwe wabona ibaranga ibaho kwiga usanga ari ibibazo gukora usanga ari ibibazo ubwo nuko ari bwo bimenyekanye cyangwa sisiteme itangiye kubwinjiramo iki kibazo kimaze igihe kinini abanyarwanda navuga ngo barakubititse barakubititse ni abantu buri munsi buri mwaka n'uvuga ngo babonye akantu ko gukora ntabwo umutima uba uri hamwe abavuga ejo cyangwa ejo bundi abinjira n'abasohoka baraza abantu bare kandi nabo bamenye ko nyine nta kivugira usanga donko nyine uburenganzira bw'impunzi z'abanyarwanda ntabwo rwose nta cyizere binatanga uretse ko wenda usanga bavuga bati haje leta nshyashya wenda iyi leta hari ikintu izabikoraho ubwo naje se itangiye kubyinjiramo wenda icyizere kikazamuka kiti ejo hazaza hari icyakosohoka ariko ubundi uko ibintu byari bimeze kugeza ubu rwose ntabwo ntabwo ubuzima bw'impunzi z'abanyarwanda bwari bumeze neza habe na gatoya
mukanya mukanya turajya kwa Claude gatebuke ariko ndagira ngo nk'umuntu utaraho muri Zambia nk'umuntu wumva icyo kibazo cyangwa ukibona mu itangazamakuru uduha ishusho muri rusange y'uko kimeze y'ibibazo abanyarwanda bafite twigeze kubikomozaho aho ngaho mu Rwanda ariko wowe urahari uri aho muri Zambia sa nk'uduha ishusho y'ukuntu ibyo bibazo bimeze ibyabaye n'ingero
ubundi muri rusange hano hari abanyarwanda benshi bari n'ibyiciro bigiye binyuranyuranye hari impunzi zahunze mu myaka yashize zahunze muri kiriya gihe cya mirongo icyenda na kane mirongo icyenda na gatanu inyinshi zaje zivuye muri kongo izo urebye ahanini nizo zifite ikibazo kinini cyane kuko nubwo hari impunzi zigenda zihunga mu minsi ya vuba bitewe n'ibibazo perisoneri zo ni kankeya ariko hari n'abanyarwanda baza bibiziye mu buzima busanzwe baza gushaka imibereho abo rero umuntu agomba kubatandukanya n'impunzi zari zizwe zifite ibyangombwa ariko zikabyakwa hari ibibazo bombi bahuriraho n'abanyarwanda n'abarundi n'ibyo ariko ikibazo cyihariye cy'abo banyarwanda ni uko bo kugeza ubu tuvuga niba umuntu yaravuye mu rwanda aje gushaka imibereho afite pasiporo ubuzima bw'umunaniro hano muri zambia yaje muri afurika y'epfo afite ibyangombwa agenderaho ariko urumva uwo muntu wamuha ibyangombwa ni umuntu twita ngo ni sampatiye umuntu utagira urupapuro uragenda ugasanga abana kugira ngo babone ishuri hano ni ikibazo icyo gihe bakuraho ibyangombwa by'ubuhunzi zambia yari ifite abanyarwanda ibihumbi bine umubare wari ibihumbi bine kugeza ubu tuvugana bamaze kuba ibihumbi aho n'abarizaga vuba bambwira ko ari ibihumbi bitanu magana cyenda na mirongo hafi ibihumbi bitandatu abo bana bagenda bavuka biyongera mu mubare w'abana batagira ibyangombwa kujya ku ishuri ugasanga ni ikibazo ibisobanuro bahora babazwa ntibirangira niba umuntu abonye amahirwe akavuga ati mbonye uko nabona agashora ubuzima bwo mu nkambi ntabwo nabushobora ariko njye gushaka icyo nakora imigerasi y'ibindi izenguruka azenguruka mu maduka ikabira agifashe ibyangombwa byabiriye ugasanga nta byangombwa agira wa muntu ntaho za ruswa zihera aho kugira ngo bajye kumufunga dukeya yari afite aratubaha ejo bagashikirwa bakagaruka ugasanga icyo kintu cy'ibyangombwa buri gihe giteza ibibazo none buretse n'icyo cy'ibyangombwa umuntu utagira igihugu kimuvugira ubwo iyo nta byangombwa ufite burya nta gihugu uba ufite ushobora kuvuga ngo abantu leta y'u Rwanda irabavuganira ni impunzi zahunze u rwanda turavuga ngo leta ya zambia ngo irabafasha nta byangombwa zambia irabaha na ba bantu bashaka kubahohotera kuko bazi ko nta kivugira babona aho bahera ugasanga uyu munsi umuntu araza aramufashe amutwaye amafaranga niba udafite amafaranga baragufunze ibyo ni ibibazo tubona buri munsi mu buzima bwa buri munsi hano muri zambia uyu munsi umuntu bashobora kumufata inshuro eshanu yaba atabonye amafaranga yo gutanga ngo bamurekure agafunga ugasanga rero ibyo bintu rwose kandi inyuma y'ibyo ngibyo reka mubure nk'urugero rwa hafi hari igihe tugeze kuba ibibazo by'umutekano aha ngaha nabyo tutamenya neza uko byaje abanyagihugu birara mu maduka y'abanyarwanda barabiza barabasahura so muri icyo kintu harimo kibuka icyo gihe rero leta yazanduye yaravuze iti abantu basahuwe tuzafasha ni abantu bari bafite ibyangombwa bibemerera gukorera hano muri zambia bageze kuri ba banyarwanda bari impunzi bagasanga nta rupapuro na rumwe bafite kandi ibintu byabo byarasahuwe ndakumvisha akarengane no guhohoterwa biba byaragiye biba kuva kera umuntu yari afite akaduka yarishinze kugira ngo kugira ngo uba uri mu nzu ugere ku rwego rwo kubona akaduka ngira ngo buri muntu yumva uko bigoye baraje baragasabuye kubera ko nta cyangombwa na kimwe ugira kikuranga ibintu byawe bigiye gutyo burundu urahombye ubu ni rumwe rw'akarengane k'abantu
reka reka tujye kwa bwana claude gatabuke wumvise ibyo bwana emile ndamukunda avuze ati ari leta ya zambia ntituvugira ari hcr ntituvugira ubwo ga nimwe musigaye mwe muhirimbanira uburenganzira bwa muntu bwana gatebuke ikibazo nk'iki aho igihugu cyakiye impunzi kizihinduka ni ikibazo mukunze kubona mu mirimo yanyu mukora yo guhirimbanira uburenganzira bwa muntu
ni ikibazo dukunze kubona akenshi kandi manze nshimire na kagwigwi izo inforomasiyo utanze kuko nibaza ko abantu benshi badakurikirana iby'uburenganzira bwa muntu badakurikira batamenya ibyo bibazo impunzi z'abanyarwanda ziri muri zambia zifite ndetse rimwe na rimwe hari n'igihe biba no ku mpunzi z'abarundi ariko cyane cyane iz'abanyarwanda n'iz'uruge zugarijwe icyo kibazo rero gisanzwe kibaho nkanjye nk'umuntu w'impirimbanyi uburenganzira bwa muntu nta n'ubwo ari ku banyarwanda gusa nkibona hari n'impunzi zo mu bindi bihugu urugero natanga ni nk'impunzi zo mu gihugu cya burma cyangwa bita birimani urebye iyo zigeze mu bihugu nka za tayilandi nazo zikurikiranwa na leta z'aho ngaho zikaba mu buzima bukakaye cyane bubabaje ku buryo rimwe na rimwe n'iyo abantu baharanira uburenganzira bwa muntu bagiye kubavugira bakajya muri ibyo bihugu nabo barabirukana ngarutse rero ku mpunzi z'abanyarwanda icyo kibazo ni ikibazo gikomeye kandi kitari no muri zambia gusa uretse no muri zambia wenda tuvuge ko ari muri afurika nubwo njyewe mbona ko zambia iri mu bihugu byibura bifite inzego bikurikiza inzego akenshi ibihugu byo muri kariya karere ko mu majyepfo y'afurika usanga ibyinshi bigerageza ugereranyije no mu karere k'u rwanda u rwanda rurimo
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaragiye
imbere y'uko dusezerana mu makuru y'aka kanya reka tubibutse incamake y'amakuru yo hirya no hino twabashikirije twabwiye ko leta iyobowe n'igisirikare muri mari imaze gusaba ubufaransa kwihutisha igikorwa cyo gukura ingabo zabwo muri icyo gihugu twongeye tubabwira ko ishyirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza ko ritewe impungenge n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa mu karere ka sahel mu burengero bwa afurika twabwiye kandi ko n'umuyobozi w'umugwi w'abagwanira kwikukira kw'igihugu cya Ukraine mu buseruko bw'igihugu yatangaje ko batanguye guhungisha abanyagihugu bo muri ako gace babajana mu Burusiya naho ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini twabwiye ko leta y'u Burundi isaba igihugu cy'Ubufaransa kudasubira kubafasha gufasha ibinyamakuru birwanya ubutegetsi byaba ibiri hanze canke ibiri mu gihugu cy'u Burundi nshuti mwese rero aha niho amakuru y'aka kanya agarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika